murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza ni tomasi kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri uyu mwanya ariko rero nimujye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo rwose murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu rwanda abo mu rubyiruko batari bafite akazi bagabanutseho kuva kuri makumyabiri na gatatu kugera kuri makumyabiri na gatatu n'ibice makumyabiri na birindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bagera kuri makumyabiri na rimwe n'ibice mirongo cyenda na karindwi ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane birumvikana nyine ko ubukene kubura akazi mu rubyiruko bigenda bigabanuka mu bafatanyabikorwa batera inkunga muri urwo rwego harimo karitasi rwanda turaganira ku mishinga ibiri yayo y'umwihariko yitwa youth for youth ni nko kuvuga urubyiruko ku rubyiruko nagera ku ntego muri make iyi mishinga ifasha urubyiruko cyane cyane urwo mu cyaro kwiteza imbere binyuze mu bucuruzi bukoresha ikoranabuhanga no guhanga inzira irambye yo guteza imbere ubucuruzi bw'urubyiruko ni ukuvuga mbese kuzamura ibikorwa bibyara inyungu urubyiruko rukoresheje ikoranabuhanga kwibumbira mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya no gukorana n'ibigo by'imari muri urwo rwego rero tukaba twabatumiriye umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri karitasi rwanda ndamukunda olivier ntabaranire umushyitsi ndamukunda we uraho neza
uraho neza tomasi kamirindi ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika kugira ngo mwiganirire kuri uku kuntu karitasi rwanda ifasha urubyiruko kwiteza imbere no kwihangira imirimo muri make navuze uko imishinga ni imwe mu yo mukora iriya ibiri navuze ni imwe ntabwo ariyo yonyine yufu so yufu mbese nk'uko nabivuze ni nk'urubyiruko ku rubyiruko muri make ni umushinga ukora gute uteye ute mbese watangiye ryari muri make uyu mushinga ni mushinga ki
murakoze cyane thomas kamirindi nanjye mbanje gusuhuza abakunzi b'ikiganiro nk'uko wari umaze kubivuga nitwa ndamukunda olivier nkaba ndi umuhuzabikorwa wa porogaramu z'urubyiruko muri karitasi y'u rwanda umushinga yufo yufu ni umushinga uterwa inkunga na seresi katorike rero savisi watangiye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri isoza twinjira mu bibiri na makumyabiri na gatatu ni umushinga ugamije gufasha urubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro kuzamura ibikorwa byabo bibyara inyungu ariko hakoreshwa cyane ikoranabuhanga mu mu bucuruzi bwabo no mu bindi bikorwa byabo by'ishoramari niko ba rwiyemezamirimo ni abantu bihangira imirimo
yego ni urubyiruko Ye.
rufite ibikorwa bibyara inyungu ba rwiyemezamirimo bamwe ba ah, navuga bafite ibikorwa by'ubushabitsi Mhm.
Uh, yaba abari mu bucuruzi abari mu buhinzi uh, abari uh, mu bworozi uh, ngira ngo hagiye hagaragara cyane ikibazo cy'uko uh, zimwe muri bizinesi z'urubyiruko cyangwa imishinga y'urubyiruko irangira igitangira Uh, cyane cyane uh, kubera ibibazo byo kutagira ubumenyi buhagije mu ishoramari no muri ibyo bikorwa bibyara inyungu akaba aricyo umushinga uh, yufu yufu waje uh, ugambiriye kubafasha uh, kuvugurura imikorere y'ubucuruzi bwabo kugira ngo uh, nabwo burambe kandi bukomeze ku- uh, kubabyarira umusaruro kubaha uh, amafaranga Mbere no kumenya uko wasangaga- bayacunga
yego no kumenya uko ayacunga mu mu- mu byo rero tubafasha Mhm.
uh, harimo amahugurwa atandukanye uh, ajyanye n'uburyo bwo gucunga imari uh, urubyiruko rwagiye ruhura n'ibibazo bikomeye eh, cyane cyane muri mu bijyanye n'inyandiko z'ibaruramari ugasanga ntabwo azi ibyinjiye muri bizinesi ye ntabwo azi ibyasohotse rimwe na rimwe ya mafaranga akanayakoresha ibindi cyangwa ah, akabivanga ugasanga ah, hari uburyo umujene acuruza ariko ejo agakora mu gishoro agakora ibindi bi- bitajyanye na bwa bucuruzi nyuma y'igihe gito ubucuruzi bwe bugahagarara bukaba mu burahombye mushinga yufu yufu rero Aha.
tubaha amahugurwa ajyanye no gucunga ah, bizinesi zabo ziciriritse ikindi um, tubaha tu- tubigisha gukoresha ikoranabuhanga cyane muri bizinesi ah, aho hari apurikasiyo yitwa kayiko ibafasha gucunga bizinesi zabo mu buryo oh, bw'ikoranabuhanga muri iyo ah, kayiko harimo uburyo bwo kureba ibyinjiye buri gikorwa cyose gikozwe mu bucuruzi bwe akandika ku Mhm.
buryo bya bibazo bajyaga bagira ugasanga abajene bandikaga mu dukayi abandi bakandika mu mpapuro rimwe na rimwe za mpapuro na twa dukayi bakaba batubura ah, ariko bakoresheje ikoranabuhanga arandika buri buri gikorwa gikozwe mu bucuruzi bwe arandika muri telefone ye muri iyo apurikasiyo ikamufasha no gukora raporo y'uko ubucuruzi bwe buhagaze ibi Mhm.
bikamufasha nanone kumenya ah, ibyo yakosora
none se mukorera mu- uyu mushinga youth so youth ukorera mu rwanda hose
Ah, kugeza ubu umushinga yufu yufu uri mu turere icumi tw'u rwanda Ah, i- harimo akarere ka huye akarere ka gisagara nyaruguru nyamagabe rusizi nyamasheke rutsiro rubavu nyabihu ndetse ah, n'akarere ka gicumbi muri utwo turere twose tukaba dufitemo urubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo rusaga ibihumbi mirongo ine n'umunani na magana arindwi na cumi na batandatu harimo abakobwa bangana na mirongo itanu n'ibice bine ku ijana ndetse n'abahungu bangana na mirongo ine n'icyenda n'ibice bitandatu ndamukunda uh, ku ijana aho Yego.
ngaho reka tu- tuhatinde akanya gato cyane mbere y'uko duha ijambo n'umushinga wa kabiri turaza kuwugeraho mbere y'uko duha ijambo abatangiye guhamagara aha ngaha muri uyu mushinga youth for youth ukorera muri izi mu- muri izi district mbese muri utu turere icumi abakobwa mirongo itanu ku ijana n'ibice bine mirongo itanu n'ibice bine ku ijana nibo benshi mwabitekereje gute kubera ko nagiye nsoma utuntu n'utundi nsanga kubura akazi n'ubukene bikubita cyane abantu b'igitsina gore mwabitekereje gute kugira ngo mube ari bo mushyire imbere
Eh, urakoze cyane eh, mu gu- mu gutoranya eh, urubyiruko rujya muri uyu mushinga habayeho gukorana eh, n'inzego zitandukanye haba eh, inzego z'ibanze aho tu- twagiye dukorana n'abagize inama y'igihugu y'urubyiruko eh, tugakorana n'abashyira mu bikorwa uyu mushinga mu madistributi arizo karitasi za za diyoseze Ah, muri uyu mushinga rero harimo no ku- no kudaheza Mhm.
navuga ko ku- kubona umubare munini u- umubare w'abakobwa uruseho gato uw'abahungu Mm.
Ah, na- n'abagiye baboneka muri muri kominote ntabwo twari dufite tageti dusipesiya ngo turashaka umubare munini w'abakobwa kuruta uw'abahungu ahubwo ni ibyikoze muri uko kwandika ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko ko twagiye dusanga hari hari umubare munini w'abakobwa bakora ubucuruzi abacuruza mituyu abakora ubucuruza imboga n'imbuto mu masoko n'ahandi hatandukanye ubona nibyo koko abakobwa bari mu bagirwaho ingaruka cyane n'icyo kibazo cy'ubushomeri ariko bagenda nabo ubwabo biyentegura cyangwa se bisanga muri ibyo bikorwa by'ubucuruzi cyane cyane iyo urebye mu bice by'icyaro ubona rwose nabo bari bafite ishyaka n'inyota yo gukora ye umushinga gera ku ntego turaza kuwugarukaho mu kanya nibutse abatwumva yuko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku buryo urubyiruko rwo mu rwanda rushobora kwiteza imbere mbese rukivana mu bukene kubera ko ubushomeri mu rwanda nk'uko twatangiye tubivuga muri iki gihe mu mwaka ushize bari makumyabiri n'umwe n'ibice mirongo icyenda na karindwi ku ijana noneho rero kuri uyu mushinga wa yufu foru yufu tumaze kuvugaho nagira ngo mpamagare richard livingston livingston we
ndabumva cyane uraho urakomeye
ndakomeye ndabona uri muri kenya ni muhe mujyi
ntuye ngaha nayirobi aho bitwa ruwiru muri kiyamba
ufite ufite icyiyumviro cyangwa ikibazo
ngo ndafise ikibazo nkavita ni nuko n'icyo nokongera ko amareka mbanze nshimire uyo mutumire nomubaza ati mbese hoba bategura iki kuko bakorera hanze y'igihugu nka twe turi hanze y'igihugu wadufashe iki buriya cyangwa mbo baba bateguye yuko barashyize boshyiraho banki y'uko rwaruka kugira ikunde baze baragurana ingurane kugira basahirizwe
ye ikindi nacyo mbe n'iyo apurikasiyo yaguze yoba iri ku mbuga uyidanirozwe burya wayibona
ye livingston urakoze ye ndamukunda olivier niwe mutumirwa rero ni umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri karitasi rwanda ndamukunda we livingston wamwumvise
yego namwumvise icyo namusubiza karitasi y'u rwanda twe dukorera mu rwanda ariko seresi itera inkunga izi porogaramu z'urubyiruko bari ku isi hose kandi ntekereza ko no muri no muri kenya bagerayo hakaba hari n'imishinga bafite y'urubyiruko ku kibazo yabajije cya bivuze yuko bivuze yuko richard livingston ashobora kujya kwiyambaza crs
ashobora gushaka amakuru y'indi mishinga ya crs iri mu gihugu aherereyemo ye crs ni catholic relief services ni nka karitasi nayo ubwayo
yego yo muri amerika
yego nkomeje rero ku kibazo yari abajije cy'iyi apurikasiyo iyi ni apurikasiyo n'ubundi yakozwe n'urubyiruko nk'uko umushinga witwa urubyiruko ku rubyiruko seresi yashyizeho irushanwa urubyiruko rukora ruzana amapurikasiyo abandi bakora iyo mishinga yitwa kayiko rero niyo yatsinze ifite yakoze iyi apurikasiyo iyi apurikasiyo iri iri kuri play store ndetse ashobora no kujya kuri kuri webusayiti yabo ya kayiko yayibona noneho muri iryo rushanwa ni urubyiruko rw'u rwanda rwahimbye iyi apurikashoni iyi apurikasiyo yego ni apurikasiyo yakozwe n'urubyiruko rw'u rwanda kuko umushinga ugamije Uh, ni urubyiruko ruzana ibisubizo ku bibazo urundi rubyiruko ruhura nabyo kimwe n'uko no mu badufasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga ari urubyiruko n'ubundi uh, narwo rukora ubucuruzi rukora bizinesi muri kominoti Mm.
nibo twifashisha nk'abo twita aba- aba psps ndetse n'aba uh, youth network agent abo nibo tugira muri uh, muri community duha amahugurwa ndetse ni nabo twifashisha umunsi ku munsi mu kugera kuri rwa rubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo rufashwa n'uyu mushinga wa you for youth Ah, Ni nimba atari urubyiruko ibanga- rero Yeah.
rufasha urundi rubyiruko niba atari ibanga ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina y'uwaba yaratsinze yarakoze iyi apurikasiyo wamenya yarahembwa angahe
Uh, iyi apurikasiyo ni ni kayiko n'ubundi iyo iryo tsinda ry'urubyiruko iyo kampani yitwa yitwa kayiko Mm.
yego ni uko nyine uretse ko batsinze nyine bagakora iyi apurikasiyo kuko ni- ni- ni- ni ni umutungo w'ubwenge bahembwa gute
Eh, bafite amasezerano bagiranye na na crf Mhm.
Eh, nuko nuko radiyo ubwo nabo ni ukuzabashaka bakatwi- bakatwibira ibanga mbese bakungura inama urundi rubyiruko ukuntu narwo rugomba kwiteza imbere mu mu ikoranabuhanga bibaturutsemo bi- mbese bigakomeza bigatera imbere nuko radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umushyitsi ni ndamukunda olivier ni umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri karitasi rwanda mu kanya twavugaga ku mushinga witwa youth Tho- for youth ufasha rero urubyiruko kwizamura mu bucuruzi bukoresha ikoranabuhanga none se ndamukunda hari n'undi mushinga wa kabiri twavuze gera ku ntego wo ni mushinga ki
yeah, urakoze cyane Ah, umushinga wa gera ku ntego ah, ni umushinga nanone ah, ufasha urubyiruko ah, mu kwiteza imbere ah, mu nzira irambye Ah, muri uyu mushinga ah, dufasha urubyiruko ku- kwibumbira mu matsinda yo kubitsa ah, no kugurizanya ndetse tukabaha n'ubumenyi ah, mu n'ubumenyi mu gukora imishinga itandukanye tubaha icyo twita technical training twifashishije ah, uburyo bwa local champion ni uburyo tureba ah, aba- abajene bahi- bahitamo icyo bumva bifuza gukora Ah, mu- hari abashobora guhitamo guhinga inyanya abashobora guhitamo korora hari abahitamo gukora imigati n'ibindi bintu bitandukanye noneho tukareba umuntu ubizi kubikora neza muri community hafi y'aho batuye Um, tukagirana amasezerano noneho aka- akabigisha so muri uyu mushinga rero wa gera ku ntego nanone urubyiruko ruhabwa amahugurwa atandukanye uh, harimo ayo twita life skills No- ni amahugurwa abajene bahabwa kugira ngo uh, bamenye imyitwarire iboneye ku mujene ishobora kumufasha gutera imbere hakabaho uh, nanone no kubahugura kuri bizinesi cyangwa se twifashisha uh, ibyitwa amenitapuriniya cyangwa se ndi rwiyemezamirimo ku buryo ya mafaranga babitsa n'ayo bagurizanya muri bya bimina batayakoresha mu bindi ahubwo bayakoresha nabo ah, bashaka ibikorwa ah, bibyara inyungu ni umushinga ah, u- kuri ubu uri gukorera mu turere ah, dutatu ngoma kayonza ah, na rwamagana navuga ko muri ah, uyu mwaka tumaze kugira amatsinda asaga magana abiri mirongo itanu n'abiri ah, arimo urubyiruko rusaga ibihumbi bitandatu magana inani mirongo itandatu n'umwe Um, aho abo bajene bibumbiye muri aya matsinda bamaze kwizigamira ah, arenga miliyoni ijana na makumyabiri n'umunani ubwo ah, ayo ngayo bagenda ni nayo bagenda bagurizanya ah, bamwe bagatangira gukora ibikorwa ah, bibyara inyungu n'abandi bagakora indi mishinga ah, itandukanye nanone uyu mushinga wagera ku ntego uterwa inkunga na catholic Relief services Mhm. none se uyu nguyu ukorera mu turere dutatu two muri diyoseze ya kibungo hanyuma youth for youth ukorera muri za diyoseze nyundo byumba cyangugu butare na gikongoro ubwo biza- ibyo bikorwa byose bizagenda bigera bikura bigera mu mu rwanda hose
yego nkagera nkagera ku ntego n'ubundi mu mwaka wabanjirije uyu nguyu ah, yari iri muri izo diyose- yari iri muri diyoseze ya ya nyundo gisenyi yari iri mu karere ka rutsiro ah, ndetse no mu karere ka nyabihu ah, yari iri muri diyoseze ya ya byumba ah, mu yakoreye mu karere ka ah, gicumbi na burera ah, ndetse no muri diyoseze ya butare muri gisagara ah, uyu mwaka niho yaje muri ah, aka kare utu turere twa ah, twa ngoma kayonza ndetse na rwamagana n'umushinga wageze n'ubundi no mu tundi turere Mhm. radiyo ijwi ry'amerika kuri telefone dufite nsengiyumva nsengiyumva we urakomeye
yego n'amahoro uraho neza uherereye he yego ni mu burundi i busoni mu kirundo ye nuko ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo
yego jensi ikibazo shaka musubiriremo gatoya numvirize intumbero y'iki kiganiro
none waduhamagaye utazi ibyo- utazi ibyo urimo mu magambo makeya
nari nabibonye ku rubuga mugo kubera hari haheze umwanya munini yanabyibagiye gatoya eee ni ukuganira uburyo Eh.
urubyiruko rugomba kwiteza imbere rukoresheje imishinga rwihangiye ubwarwo hanyuma ru- Eh, ah, hanyuma karitasi rwanda ikabafasha ku- ku- mu mahugurwa
eh, eee n'ubu ikabafasha mu mahugurwa no kumenya uko ba- bacunga imari yabo
eh, ni kuvuga eee
natwe mu burundi iyo karitasi irahari yego
ariko nuko tubona amenga mu banyagihugu bato bato ntitubona neza intumbero yabyo kubera yuko Mm.
usanga haza nk'imiduga gusa ivuye kure hariya mu ntara yego
byasaba rero yuko no ngaho oyi aho irimo irakorera muri abo- muri ubwo buryo bwo mu rwanda boraba inzego zo hasi kugira ngo abenegihugu bashobore kubyibonamo neza ye nsengiyumva urakoze noneho reka umutumirwa yongera gusubiriremo ukuntu bakora na- n'urubyiruko bakorana narwo urakoze Eh.
ugume no- ariko noneho rujye kuri radiyo wumvirize
yego ye urakoze
naba murakoze nuko ndamukunda mukorana n'uruhe rubyiruko kuko aravuga ati abanyagihugu bato bato ibyo bintu ntitubibona nyine nk'uko abyivugiye mu burundi noneho mu- no mu rwanda ubu ngubu abandi bari mu zindi disitirigite mu tundi turere ibi bikorwa bitarimo nabo bo wasanga rero batabizi batabibona
urakoze thomas ngira ngo aho aho ni mu burundi ntekereza ko bitandukanye cyane no mu rwanda eh, kubera ko mu rwanda n'ubundi twe dukorera muri kominote ahari eh, rwa rubyiruko mu mushinga wa youth for youth dukorana n'urubyiruko rwa ba rwiyemezamirimo urubyiruko rufite ibikorwa eh, bibyara inyungu ariko twajya muri gera ku ntego aho dukorana n'urubyiruko eh, rutari ku ishuri ariko rudafite n'icyo eh, rukora bari hagati y'imyaka eh, cumi n'itandatu kugera ku myaka eh, makumyabiri n'icyenda
niko se nyamara rero uramponda sinoga kuko yego nyine aho iyo mishinga iri niho babibona ariko nk'uko nari maze kubivuga nari ntarasoma ubutumwa bw'umu- bw'umunywanyi w'ijwi ry'amerika twoherereje mu kanya gashize eh, hashize nk'iminota itanu yitwa bikorimana desire ati ndi mu rwanda mu ntara y'uburengerazuba rwose mu cyaro iyo mishinga ntabwo ihagera nibamanuke batwegere niwe wabyiyandikiye kuri facebook radiyo yacu voa y'ijwi ry'amerika Ng- ngayo rero ariko avuze ko ari mu burengerazuba gusa ntabwo avuze in- akarere arimo
Eh, ntekereza ko ntabwo kugeza ubu ntabwo ibyo mishinga iragera mu turere twose ushobora gusanga ari nko mu karere ka karongi ntabwo turiyo eh, ariko mu turere turimo tugera cyane muri community kubera ko no mu guhitamo abajya mu mishinga twifashisha dukorana n'inzego z'ibanze ah, cyane cyane guhera ku tugari ah, tubanza kumenyesha akarere akaba ari bo baduha ah, icyerekezo dukorana n'abo bo mu bo mu tugari n'urubyiruko duhitamo kuza kuzajya twifashisha eh, niba abandi bo muri kominoti babana nabo umunsi ku munsi mu turere rero yufu yufu irimo tugera mu mirenge yose Mhm. muri twa turere icumi
muri twa turere icumi huye gisagara nyaruguru nyamagabe rusizi nyamasheke rutsiro rubavu nyabihu na gicumbi Mm, hanyuma rusizi na nyamasheke ndabona ari mu burengerazuba
Yego, na rutsiro
ni rutsiro na rubavu
ni rubavu Ah, na nyabihu
no muri nyabihu naho hose ni mu burengerazuba
yego Eh, ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku mi- ku mishinga iteza imbere urubyiruko mu rwanda rutewe inkunga na caritas rwanda nayo iteru- ibiterwamo inkunga na crs ni catholic Relief of services umutumirwa rero ni umuhuzamikor- ni umuhuzabikorwa w'iyi mishinga y'urubyiruko muri caritas rwanda ndamukunda olivier hanyuma tw- yego twibanze ku rubyiruko ruri mu cyaro ariko kandi ikigo cy'ibarurishamibare cyo mu rwanda kivuga yuko kubura akazi mu rubyiruko biri cyane cyane mu mijyi karitasi rwanda yo ko ntaho mbona imijyi nka kigali ikomeye huye nayo yo ni umujyi yego Eh, rubavu nayo ni umujyi yego ariko umujyi nka kigali ari wo munini mu rwanda nta nta gikorwa tuhabona cya youth for youth
Ah, yego ni byo koko Ah, mu kugira ngo hatoranywe uturere ah, uyu mushinga yufo yufu utangiriramo habayeho kureba ah, icyo ah, ibarurishamibare rigaragaza tureba ah, twa turere twagenderaga ku mubare w'urubyiruko uhari muri ako karere ndetse tukanagendera ku mubare ah, wa- w'urubyiruko rukora ah, business So, uh, twarebye rero uturere dufite uh, imibare iri hejuru kuruta utundi nitwo twahereyemo nk'uko nabivuze uh, umushinga wahereye mu turere uh, tune ari two huye uh, rubavu nyabihu ndetse uh, na nyamagabe aho hari mu mwaka wa mbere w'umushinga mu mwaka wa kabiri uh, umushinga ujya uh, mu tundi turere dutandatu birumvikana ko uh, umushinga uko uzagenda ukomeza ukora n'ubundi uh, iterankunga cyangwa se u- uh, abadufasha gushyira mu, mu bikorwa uyu mushinga ko bazagenda babona ko uh, bikwiye mu gihe gikwiye n'ahandi umushinga wagerayo Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite ile de france shine maestro niko yanditse amazina ye kuri facebook voa radiyo yacu ile de france we Yego, ndi- yego niko se niyo mazi urahari ko?
Eh, meze neza nta kibazo none shine maestro niyo mazina ya so na nyoko
aya amazina nitwa nzayinambo iridefonse witwa
nzayinambo iridefonse nzayinambo
nzayinambaho Eh, nzayinambaho Eh, uherereye he
ubu ngubu ndi gisagara mu karere ka gisagara nabonye iyo nsanganyamatsiko y'uko nyine urubyiruko rwiteza imbere ariko hari ikibazo nagize Eh,
ikibazo nagize ni uko ntabwo ntabwo iyo mishinga igera ahantu hose mu gihugu ye
Urubyiruko- nubwo urubyiruko hari rwateye imbere bigaragara biciye muri misenga hari n'urundi rutari rwatera imbere nanjye na- nanjye nakwishyura nabuze umuntu wa- wa- wa- wamfasha ngo mbashe kugira gute gutera imbere ye urakoze Eh, urakoze yego Eh, hari akandi wari ugiye kuvuga na- nayo mfite imishinga ariko ntabwo iyo mishinga yabashije kugeraho basi ngo nanjye imfashe n'iteze imbere
nzayinambaho iridofonse w'igisagara yego umutumirwa yavuze aho bakorera Mm.
kandi avuga yuko nimba wakuriye iki kiganiro ariko avuga yuko bishobora no kuzagenda imishinga yaguka ikagera mu- no mu tundi turere itarageramo n'igisagara turiyo ah ntiwumva se ye n'igisagara ati turiyo
gisagara barahari yego niko avuze Eh, nda- nzamuku- ndamukunda wamusobanurira noneho aho muri gisagara kubera ko ahari umenya Gisagara nzabagane mm, mbere ni poroje mfite ubundi nziteze imbere nanjye ye reka ndamukunda gusobanurire rero
Eh, Mm, ara- yitwa Nzayi- nzayinambaho iridofonse Mm, arakoze iri defanse abo, ah, akarere ka gisagara nako ah, umushinga yufu yufu uriyo ah, kandi ntekereza ko hari n'indi mishinga ah, y'urubyiruko ah, ikorerayo ikorera mu karere ka gisagara Ah, ariko mu mu guhitamo urubyiruko ru- rufashwa n'umushinga wa yufu yufu hagendewe ku ba- ku bafite bizinesi zikora kuba bafite ibikorwa bibyara inyungu ah, bikora ah, ariko ntabwo twigeze tugi- tu- dufata abafite ahubwo imishinga iteguye So, um, iri defonse rero namugira inama yo kuba yakwegera ah, abashinzwe umushinga muri ah, gisagara mu murenge dufitemo ah, ba jene babiri babiri abo twita aba youth network agent bashobora kuba ah, bamuha andi makuru arenzeho ariko ah, barahari mu- muri buri murenge yazegera rero umwe mu bari mu murenge atuyemo
Buri- muri buri murenge haba hari babiri
muri buri murenge aho umushinga ukorera haba hari abajene babiri babiri badufasha gushyira mu bikorwa umushinga Nzayi- abo bajene rero uh, Yego.
tubaha amahugurwa ndetse tubaha n'amakuru ngira ngo ku iterambere ry'urubyiruko hari hari abafatanyabikorwa benshi mu gihugu cy'u rwanda ba- bafasha urubyiruko mu byo twigisha abo ba jene bacu harimo no kugira amakuru uh, ya y'andi mahirwe y'urubyiruko ari ari aho dutuye ari aho muri community usanga rero uh, ashobora kubegera bakamuha uh, amakuru bashobora kutamu uh, kutamwandika cyangwa se kutamushyira mu ba uh, mu bafashwa n'umushinga wa UFO UFO ariko bakamuha n'andi makuru atandukanye kuko baba bayafite menshi ubwo ni uko nzayinambaho iridofonse atatubwiye umurenge arimo ariko ndibwira yuko abonye intangiriro y'igisubizo nawe ubwo ngubwo arashyiraho ake hanyuma eh, dusubiye inyuma gatoya mbibutse nyine icya mbere ko ari radiyo y'ijwi ry'amerika Um- ni ikiganiro muri isanga ni ku bikorwa by'urubyiruko rugomba kwiteza imbere bafashijwe n'imishinga karitasi rwanda ibagezaho hanyuma mu kanya twigeze kuvuga bikora imana desire yari yavuze ko ari uwo mu burengerazuba gusa yongeye yandika kuri facebook eh, voa radiyo yacu ati ndi mu karere ka rutsiro mu cyaro rwose ntabwo bahagera ubwo rero nyine bikora imana biragaragara ko uri gukurikira radiyo ijwi ry'amerika ndabigushimiye muri rutsiro barahari uyu mushinga youth for youth urahari nk'uko rero umutumirwa ndamukunda olivier ni umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri karitasi rwanda uko amaze kubisobanura neza amaze kubisobanura nzayinambaho iridofonse wo muri gisagara niba uri muri rutsiro wowe bikora imana avuze yuko muri buri murenge bahafite abajene babiri mbese bababera nk'abambasaderi nimba ariko navuga ntabwo ariyo magambo yakoresheje ariko noneho wowe umurenge urimo shakisha amakuru y'abo bantu babiri abo bajene babiri muri rutsiro muri buri murenge noneho bagufashe niko amaze kuvuga ndamukunda uko wari umaze kubivuga mbivuze mu magambo make neza
yego rwose yego muri rutsiro bikora imana nawe ufite igisubizo muri buri murenge hari abajene babiri ushobora kwiyambaza mu murenge wawe rero genda hanyuma ushakishe amakuru urayabona mufatanye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndamukunda wagiye uvuga uko muhitamo mbese mutoranya umuntu w'umujene umufatanya muri iyi mishinga wavuze yuko agomba kuba afite umushinga we bwite yatangiye gukora ntabwo azana umushinga wanditse ataratangira Yego.
kugi- kuwushyira mu bikorwa kuba afite igikorwa ari rwiyezamirimo yari yaratangiye kwikorera nicyo cyonyine mugenderaho mutangira kumufasha
Eh, tugendera no kuba ari urubyiruko Mm.
y'imyaka y'urubyiruko ubwo eh, ni ho ni hagati y'imyaka cumi n'umunani kugera kuri mirongo itatu Mhm.
nk'umujene uba waratangiye eh, gukora ibyo bikorwa bi- byari inyungu nanone tukagendera kuba eh, ari atuye aho ngaho aho umushinga uzakorera kandi ari umujene uhafite ibikorwa bira- u- uteganya kuhakorera mu gihe i- kitari gito kuko eh, hari igihe usanga abajene dukunda kwimuka cyane ukaba ah, ukorera ahangaha uyu munsi ariko ah, ushaka kugenda so mu cyo tuba dushaka harimo no kugira ngo ah, umujene tumufashe aho atuye kandi ana- anahakorera ibikorwa Mhm. nuko hanyuma ibikorwa nanone wabivuze usa n'uwihuta youth for youth ibikorwa ufasha rwiyezamirimo ufite igikorwa ni ni- ni- ni icyo ari cyo cyose cyangwa mbese eh, cyangwa ni mu Eh, rwego ni- ru- rumwe runaka nk'ubuhinzi tuvuge ni ibikorwa byose bibyara inyungu byemewe n'amategeko y'u rwanda ntabwo dufata abakora ibikorwa by'ubucuruzi bitemewe tureba ibikorwa by'ubucuruzi byemewe icyo yaba akora cyose ariko ari icyemewe kiri mu murongo ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hanyuma nzayipasi i- i- turi kumuhamagara ntiyitabe sinzi impamvu nuko nzayipasi nimba rero uri kutwumva reka baguhamagare hanyuma rwose ufate telefone ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urubyiruko rwo mu rwanda imibare iragaragara yuko ubushomeri bugenda bubagabanukamo nk'uko nyine twabivuze mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bari makumyabiri na gatatu n'ibice makumyabiri na biri- na bari- na karindwi ku ijana hanyuma abari mu bushomeri ubu ngubu b'urubyiruko bari noneho ku mubare wa makumyabiri na rimwe n'ibice mirongo cyenda na karindwi ku ijana ubwo rero nyine mu bafatanyabikorwa na leta y'u rwanda kugira ngo bigende nyine bitera imbere ubushomeri bugabanuka kuko ubushomeri iyo bugabanutse n'ubukene buragabanuka mu bajene no mu gihugu hose ni ngombwa ubwo rero nyine niyo mpamvu twabatumiriye umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri karitasi rwanda ndamukunda olivier Ah, mu mishinga ashinzwe harimo uwitwa youth for youth n'undi witwa gera ku ntego pasi bambwiye yuko bamubonye niko pasi urahura akomeye amakuru ariko rero ntabwo tukumva neza
ahantu ndi ibanze muto subiramo Ah, ntabwo uyu muntu two- rwose turi kumwumva muratubabarira byatunaniye telefone ye yatunaniye ni ukutubabarira nuko ndamukunda ubundi Thomas.
iyi mishinga yego ni ku bakobwa no ku bahungu ariko rero watubwiye uko youth for youth iyo imaze mbese abakobwa ari bo benshi ho gatoya mirongo itanu n'ibice bine ku ijana mu gihe abahungu ari mirongo ine n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana noneho muri uriya mushinga wundi gera ku ntego nabwo abakobwa baragaragaramo ku buryo bushimishije
cyane Mhm.
eh, na naho muri um, muri gera ku ntego umubare w'abakobwa ah, urashimishije aho ah, dufite ah, umubare w'abakobwa urutaho gato uw'abahungu
Mhm. hanyuma nanone ukavuga uti eh, ibihumbi bitanu na magana cyenda na batandatu muri bo batangiye gukorana n'ibigo by'imari na za banki mu gihe muri bo nanone ibihumbi bibiri na mirongo icyenda na batanu bahawe inguzanyo zituruka mu bigo by'imari none se mu rwanda ntabwo ariho honyine iyo ugiye kuguza amafaranga muri banki bagusaba ingwate muri gera ku ntego aba bajene ingwate bazikura hehe
Um, urakoze cyane aba aba bajene bo muri gera ku ntego mu mu byo dukora harimo no ku no kureba uh, product ziri friendly ku rubyiruko Bivuga mu Uh, Kinyarwanda.
bagenda babona navuga hari hari hari banki cyangwa se ibigo by'imari byagiye bishyiraho uburyo bworohereza uh, urubyiruko kubona inguzanyo hari uh, natanga nk'urugero nka uh, ru- uh, product iri muri rimu uh, yitwa zamuka rubyiruko uh, hari izindi product ba- zi- za bdf ndetse n'ibindi bigo by'imari Urubyi- urubyiruko rero rugenda rukorana n'ibigo by'imari bifite uh, product ziri friendly zorohereza urubyiruko kubona uh, inguzanyo hakaba hari n'abagiye bayabona binyuze muri porogaramu zitandukanye nka uh, vup
yego ariko nyine ntabwo uvuze i- izo porogaramu ziriho mu- mu bigo by'imari n'amabanki yego none se bivuze yuko nyine izo gahunda iyo mishinga yihariye yo muri iyo banki yita ku rubyiruko bo badasaba iyi ngwate zihambaye
yego mu- mu- nk'uko mbivuze mu byo dukora mu- muri muri poroje Mm.
ni ukwi- ni uburyo bwo gufasha urubyiruko access to finance aha rero Kugera ku- habaho no kugera ku kureba mari.
mu- mu- mu bigo by'imari bitandukanye Mm.
nihe bafite product yorohereza urubyiruko kubona ah, inguzanyo ndetse na n'ubundi buryo n'andi mahirwe ah, y'urubyiruko ahari ariko yoro- yo- yoroshye Mhm.
Eh, M- nk'uko muri- na- nk'uko nabivuze ah, dufite abagiye bazibona binyuze mu ah, muri bdf dufite ababonye binyuze muri rimu dufite abazibonye binyuze muri vup izo porogaramu zose zifite uburyo zorohereza ah, urubyiruko
yewe ndumva nazo ari ukuzazishaka nazo zika zika- zikungura inama urubyiruko rwaguye uko bakorana kuko nk'uko tugenda tubibona mu biganiro bitandukanye hari abavuga bati ibyo bintu muvuga rwose ntabwo bitugeraho ntabwo ari ubwa mbere eh, ni uko mu magambo makeya rero iyo bagiye kuguza gutyo tuvuge nko mu mabanki muri uko kuborohereza harimo no kubashyiraho i- inyungu zoroheje iyo bishyura
yego Mm.
kugira ngo eh, n'ubundi kureba kugira ngo umujene umujene abo ah, afate iyo nguzanyo harimo no kureba uburyo bwo kwishyura ngo izo product zira zira um, ziracyari nkeya ariko hagenda hakorwa ubuvugizi kugira ngo uh, zigende zi- ziyongera uh, ariko usanga icyo n'ubundi ziba zirusha izindi ni uburyo bwo kwishyura uh, bworoshye ni ya to d'intere iri hasi ndetse n'uburyo bwo kuzibona nabwo bworoshye
ye noneho rero reka tujye ku by'imisoro nabyo kubera ko hari abinuba bati imisoro irahambaye noneho leta yo mukorana gute kugira ngo aba bajena n'ibikorwa byabo byaba ibingibi byo muri youth for youth byaba ibyo gera- muri gera ku ntego bibyara inyungu none iyo bibyaye inyungu izo nyungu mwamenya leta izisoresha nk'uko isoresha izindi nyungu zose z'umuntu usanzwe
Um, urakoze cyane burya iyo umujene ya- yakoze burya umusoro utangwa wakoze hari hari hari icyinjije Kandi hari hari uburyo bwinshi rero leta yagiye yo- yorohereza bizinesi zigitangira z'urubyiruko hari uh, ubwoko bumwe bw'imisoro badatanga Mhm.
ariko mu mu byo mu byo tubigisha n'ubundi buriya umujene iyo yakoze bizinesi yungutse n'umusoro arawutanga nta buryo rero buriho uh, muri poroje bwo kuvuga ati hari hari uburyo bwo kubakorera umu- ubuvugizi umusoro ukavaho cyangwa se ukagabanuka n'ubundi bakurikiza gahunda za leta ah, zo gusora ariko tuzi ko mu rwanda hari uburyo aborohereje urubyiruko rugitangira ibikorwa bibyara inyungu hari ubwoko bw'imisoro ah, badatanga Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu nagira ngo mbanze mbisegureho telefone zirimo kugenda zitugora ntabwo nzi impamvu ni uko ibyo ari byo byose i- i- i- ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi insanganyamatsiko ni ku rubyiruko rwo mu rwanda rugomba kwiteza imbere rukava mu bukene rukihangira imirimo imishinga rero ibafasha ni myinshi muri iyo ngiyo turimo kuvuga uwitwa youth for youth ni nko kuvuga urubyiruko ku rubyiruko nagera ku ntego iterwa inkunga na caritas rwanda umutumirwa rero ni ndamukunda olivier nuko ndamukunda ubu ngubu Yego, Thomas.
mu- mu- nko muri muri youth for youth umuntu aba yikorera ku giti cye naho muri gera ku ntego ho ndabona bakora mu matsinda noneho tujye ku muntu wikorera ku giti cye hari urugero rw'umuntu w'umujene ufite imirimo y'indashyikirwa wahaye akazi abantu benshi
yego dufite abajene batandukanye ba- bakora ibintu bitandukanye abagenda baha akazi ba- bagenzi babo Um, ikindi nanone muri uno mushinga wa youth for youth um, du- dukangurira urubyiruko kuba bakwitabira ah, n'amarushanwa atandukanye agenda ategurwa ah, mu gihugu kuba ah, baba bashakisha andi mahirwe abegereye ari nayo mpamvu twifashisha ba- rwa rubyiruko ru- eh, dufite muri community kujya begeranya amakuru bakayasangiza eh, ba bajene dufite rero n'urubyiruko muri proje rwagiye rutsinda eh, mu ma- mu- mu marushanwa navuga nki- nk'amarushanwa ari kuba ubu ngubu ya ya youth connect muri agriconnect mu- mu- mu marushanwa ari kuba dufite abajene bagiye batsinda kugeza ubu ah, bavuye bari ku rwego rw'intara bategereje gukomeza kujya kurushanwa no no ku rwego rw'igihugu dufitemo rero abajene bafite ibikorwa ah, by'indashyikirwa usanga baha akazi bagenzi babo muri ah, mu muri community navuga ah, nk'urugero dufite umujene mu karere ka nyabihu ah, ukora ah, wenga i- divayi yikore- ah, yifashishije ikawa ndetse ni- ni- ni- n'ibindi nk'uwo mujene mu kigo cyabo harimo urundi rubyiruko rukoramo hari abajene dufite muri za gisagara bakora amaburikete hari abo dufite bakora ibikorwa bya handikarafuti bakora ibikapu n'ibindi usanga abo bajene rero bafi- bamaze kugira isoko bamaze kwagura ibikorwa byabo n'ubundi iyo bagiye gutanga akazi bahera kuri ah, rwa rubyiruko n'ubundi babana muri community Mm, rw'abaturanyi n'abavandimwe bose
Yego.
Eh, u- uyu mu- uyu mugabo uyu mujene ndibwira ko ari umujene kubera ko iki kiganiro cyamushimishije ntibikora imana nanone utwandikiye kuri facebook vowa radiyo yacu abo ba- abo bajene ndamukunda abo bajene turi kugarukaho nabo niba ari kugarukaho abo ngabo mbese baba- bari muri za bari mu mirenge yose A- arongera arabaza atise atese bakorera ku murenge
oya ntago nta- nta biro bafite bakorera n'ubundi muri ah, mu- muri community aho batuye ariko abo ku murenge baba babazi Eh, ku buryo uyu nguyu bikora imana yajya ku murenge umurenge we yatubwiye harya ko witwa ngukira reka ndebe nanone eh, mu karere ka rutsiro umurenge ntabwo yawuvuze nuko mu magambo makeya uyu nguyu bikora imana ashobora kujya ku murenge we akabaza umuntu ushinzwe iterambere mu- ku mu- ku murenge ati nimumbwire abajene bakorana n'umushinga youth for youth bakabamubwira Mm, ashobora no kureba umujene uyobora inama y'igihugu y'urubyiruko agira ngo ah, thomas wenda ikindi na- nakongeraho Mm.
si umushinga yufu yufu gusa ufasha urubyiruko aho ngaho muri utwo turere aho dukorera ndetse no mu gihugu hose Mm.
Ah, biba byiza ku mujene gufata amakuru kwiyeforoma kuko usanga ikintu gikomeye urubyiruko rubura ari amakuru Ah, hari hari porogaramu nyinshi yaba iza izashyizweho na leta y'u rwanda hari ah, porogaramu z'abandi bafatanyabikorwa ama- ama ong kandi bose bakorera hariya hasi muri community so ah, uwo mujene rero niba ari mu karere gafitemo ikigo cy'urubyiruko naho haba hari ayo makuru ndetse n'abashinzwe inama y'urubyiruko y'igihugu y'urubyiruko aho mu mirenge rwose baba bafite ayo makuru n'abo bajene bacu baba babazi ku buryo niyo yakwegera nyc kodineta wo muri komyuniti aho atuye yamumugezaho nta kibazo bikora imana rero urabyumvise abo bajene ntabwo bakorera ku murenge ariko ku murenge ushobora kuhasanga abantu baguha amakuru ariko kandi bikora imana nkwisabira akantu wakomeje kutwandikira yego ni byiza iyo uza kuduha telefone tukakwihamagarira hanyuma tukavugana byari kuba byiza nubona amakuru nawe ujye uyasangira n'abandi nako ngako nashaka ko kwisabira ariko rero nyine shyiraho akenge shyiraho akete ugende eh, ubaririze nk'uko umutumirwa ndamukunda olivier amaze kubigusobanurira ugende ushakishe amakuru abajene mwese muve mu bwigunge mushakishe amakuru y'imishinga iteza imbere urubyiruko ndamukunda amaze kubivuga ati imishinga irahari ikibi- ikibagora ni uko mutamenya amakuru mugende rero muyashake inzego zose zizabafasha nk'uko yabisobanuye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda niko se ndamukunda burya neza mu, mu, mu bikorwa by'abantu i- i- impamvu ndi kwibanda ku ngero zifatika z'abafite iby'indashyikirwa abantu iyo basa n'abari mu irushanwa ubu- ubuzima bumeze nk'irushanwa mbese mu magambo make niyo mpamvu yego niyo mpamvu nakubaje ako kantu k'aba- k'abajene bafite ibikorwa by'indashyikirwa ubu ngubu nyine bari hariya hejuru bahakaza abandi benshi yego ariko noneho no muri utu muri utu turere mukoreramo ubona abajene bafite umurava cyane kurusha ahandi ari nka ye
Yeah. Uh, urakoze cyane tomasi Um, icyo kibazo kirakomeye kuko uh, buri buri hantu dukorera Mm, usanga hari bamwe mu rubyiruko ba- bateye imbere cyane navuga ko kuko dufite umubare munini w'urubyiruko ruri muri uyu mushinga iyo urebye nanone mu gihugu hose uh, urubyiruko rwarakangutse urubyiruko rwarakangutse hari ibisubizo byinshi eh, urubyiruko rugenda ruzana muri muri community sinavuga rero ngo akarere runaka niko gafite urubyiruko ru- rwateye imbere cyangwa se bafite imyumvire ahubwo eh, buri hantu usanga hari abajene bitewe n'inyota bafite yo gutera imbere bitewe ah, n'ibyo babona muri community usanga hagi- hari abajene rwose batandukanye bafite ishyaka n'inyota yo gutera imbere
ye hanyuma rero nanone guhitamo ah, a- a- abo abo imishinga ikorana nabo ni abantu nyine wabitubwiye baba bifite imishinga yatangiye gukora nuko mukabaha inyongera yo kumenya gucunga n'ubundi bumenyi mu magambo makeya muri uru rubyiruko ubona harimo abize abatarize abenshi ni nk'abaye
Eh, navuga ko em, dufitemo abize em, kuko bisaba nanone kuba uzi gusoma no kwandika Mhm.
Eh, abajene bose dufite muri poroje bazi gusoma no kwandika birumvikana ko eh, bize hari icyiciro bafite bagarukiye kuko u- utazi gusoma no kwandika ntabwo yabasha gukoresha izi izi apulikasiyo bakoresha Mm.
Eh, abenshi dufite rero bafite nibura bezike edikesheni mbese ah, amashuri y'ibanze
yego n'ubumenyi bw'ibanze gusoma no kwandika no kubara
no kubara of course
kuko n'imibare nyine batazi kuyikora ntabwo bamenya gusoma igiteranyo icyinjiye icyasohotse n'ikinyuranyo
yego Eh, nuko noneho rero nongere nisegure ku banywanyi b'ijwi rya amerika telefone zanyu zatunaniye bijya bibaho ntabwo ari byo byonyine tujya duhura nabyo ibibazo byo ku- kuganira n'abanywanyi b'ijwi rya amerika Nu- ntabwo biba biduturutseho noneho rero ndamukundira ndabona iminota irimo kugenda ubu ngubu abajene wumvise bafite inyota ikintu cyose gi- ki- ki- kivuga abajene iyo bacyumvise bahita bagira inyota cyane mu magambo makeya aha hose mukorera ubu ngubu abajene baho ubwira aba- aba abo mudakorana bataratangira ku- kumenya ibyo uba ari bubwira akantu uti nimukore gutya namwe mugende mujye mu mishinga
Mm, yeah. Ah, urakoze cyane tomasi ikintu cya mbere na nabwira abajene ni uko ah, igihugu cyacu gihora kidushakira amahirwe Ah, hari amahirwe menshi dufite nk'urubyiruko uyu munsi wa none gutera imbere rero birashoboka cyane ah, ku rubyiruko icyo navuga hari ibintu bidusaba kwihugura guhora ah, du- dufite inyota yo kumenya ah, tugakora ibintu bitandukanye tugakoresha igihe cyacu neza ah, nk'urubyiruko tukiga ibintu bitandukanye hari ibintu byinshi ah, bidasaba rwose kuba warize amashuri ahanitse hari hari ibintu byinshi umuntu yakwiga ah, bikamuha itangiriro ryo gutera imbere hano hanze muri community aho dutuye ikindi hari amahirwe hari ibintu bikenewe cyane muri community aho tugiye dutuye bishobora kutubera ah, igishoro cyangwa se intangiriro ah, zo kugira ngo dukore tugendeye rero ku byiza igihugu cyacu gihora kidushishikariza kugeraho ibyo bahora ba- badushakira amahirwe bagenda baturemera icyo twe tuba dusabwa ah, nk'urubyiruko ni ukugira ni ukugira gahunda ah, ni ukugira ah, disipurine burya nanone mu rubyiruko disipurine if- ni nk'igishoro kubera ko ah, kugira ngo ugire aho ugera bigusaba nanone kuba ufite ah, imyitwarire nk'urubyiruko rero tugira inyota yo kumenya dushake amakuru tumenye amakuru aho dutuye ah, turebe ibibazo biri muri ah, muri kominote aho dutuye dushobora kuba twaheraho tukazana ibisubizo ariko bya bisubizo natwe bidufasha ah, gutera imbere bidufasha kuba ah, twava ku rwego rumwe tukajya ah, tukajya ku- ku rundi rwego Mhm. akanyuma muri eh, gera ku ntego ho kuko ari mu matsinda nabwo ni itsinda ri- ryinjira mbese hagomba kuba itsinda mbere y'uko riza kuvuga riti karitasi rwanda ni mudutera inkunga
oya tubafasha tu- tubanza kubasobanurira ibyiza by'ayo matsinda Eh, tu- habaho gukorana gukorana inama eh, tuka- tugenda dusura eh, urubyiruko hakabaho gukorana inama eh, tu- umujene niwe ubwe ufata icyemezo cyo kuvuga ati koko eh, nkeneye kujya mu itsinda ayo matsinda rero eh, tuba- nitwe tubafasha kuyashinga Mhm.
tukanabafasha tukanayakurikirana uh, kuva ku munsi wa mbere itsinda rishingwa kugeza ku munsi wa nyuma bagiye kugabana icyo twita uh, share out ni Yego.
ukuvuga tu- muri ya matsinda uh, tura- turabakurikirana kuko tu- tubaha n'amahugurwa Bashi- tubafasha gushinga amatsinda noneho tukajya tubasanga muri ya matsinda tukabaha amahugurwa atandukanye twifashishije n'ubundi rwa rubyiruko navuze ah, rw'abafield agent duhora duhugura kugira ngo nabo ah, bajye guhugura bagenzi babo muri ah, muri kominote rero ayo matsinda turayakurikirana tubafasha kuyashinga tukanayakurikirana ah, kugeza ku igihe bagiye kugabana yego ndamukunda olivier umuhuzabikorwa w'imishinga y'urubyiruko muri karitasi rwanda urakoze cyane
urakoze cyane thomas kamirindi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika aho muva mukagera mbashimiye ko muri ba mudatenguha murakarama